tubashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika abari uganda mu karere ka kisoro namwe mukatwumva atankomazi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora miriwe inshuti bakunzi n'ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jowe diana nininahazwe ingingo nkurunkuru ziyagize ubutungane mu rwanda bwategetse ko ihoteli yegukira umuryango w'umuhisi ya sinaporo rwigara iri ahitwa kiyovu ni ku murwa mukuru i kigali itezwa camunara nta deni tugirira igihugu nta deni tugirira banki barabizi neza nabo ubwabo usibye ko ntacyo bazi uyu ni madamu adeline rwigara umugore w'umuhisi asina paul rwigara onu yemeza ko mu burundi hakivugwa ihonyangwa ry'agateka kazina muntu abantu banyuruzwa bakaburirwa irengero abicwa hamwe n'abahungutse baburabuzwa ubufaransa bwiganjye intsinzi nyuma yo kwica utwara abarwanyi bitirira idini rya isilamu misiri yemereye libiya amafaranga yo gutegura amatora ya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu amakuru agezweho ijya nino ku isi tuyahere kuyavugwa muri gine abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubutunzi bw'ibihugu vya afurika y'uburengerazuba cdao kuri uno wa kane bahuye mu rwego rwo gufata ingingo zitandukanye zerekeye gine inkuru tubaza mugenzi wacu ede rwema uyu muryango uhuriwemo n'ibihugu cumi na bitanu usanzwe warafatiye gineya ibihano birimo kwihagarika mu muryango nyuma y'uko igisirikare kiyobowe na koloneli mamadi dumbuya gihiritse ubutegetsi bwa perezida alpha conde mu ntangiriro z'uku kwezi mu cyumweru gishize cdao yari yohereje intumwa muri gineya kubonana na colonel dumbuya ibyo baganiriye na raporo y'izo ntumwa nibyo biganirwaho uyu munsi nyuma hafatwe ibyemezo atangiza inama y'abakuru b'ibihugu perezida nana akufo ado uyoboye cdao muri iki gihe yavuze ko yizeye ko bazasuzumana ubushishozi ibikubiye muri raporo y'intumwa zabo mu rwego rwo gufata ibyemezo bigamije gushakira umuti urambye ibibazo bya gineya minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa ghana shirley ayolk bochwe yagaragaje ko nta cyizere afite ko ubutegetsi bushya muri gineya bufite gahunda yo guhita busubiza ubutegetsi abaturage dumbuya amaze iminsi ahura n'abantu mu nzego zitandukanye agerageza kubagezaho imigambi ye gusa nta gihe atanga cyo kuba yasubije ubutegetsi abasivili kuri we iyo ngengabihe izemezwa n'abaturage avuga ko bari bamaze igihe babayeho nabi ku butegetsi bwa alpha conde edi curandaniriza ku vya perezida wa misiri abdel fatah al sisi yemereye libiya amafaranga yo gutegura amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa cumi na kabiri uno mwaka ni nyuma y'ibiganiro yagiranye n'umushikiranganji wa mbere w'imfatakibanza muri ico gihugu uwo mubonano na minisitiri w'intebe w'agateganyo abdulhamidi dbeiba ubaye nyuma y'iminsi mike nanone abonanye na khalifa haftar umwe mu banyapolitike bakomeye cyane muri libiya muri iki gihe perezida lcc yabagaragarije akamaro k'amatora ataha mu gufasha kubahiriza ibyifuzo by'abanyalibiya kuri uyu wa kabiri ushize umujyanama muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika derek cholet nawe yari Tripoli aho yagaragaje ko icyo gihugu gifite amahirwe yo guhindura amateka yacyo ya vuba yaranzwe n'intambara n'ubushyamirane bakubaka igihugu gishya gitanga icyizere kuri buri wese uyu mwaka muri Libya hashizweho leta y'inzibacyuho igomba gutegura amatora y'abadepite n'ay'umukuru w'igihugu ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwezi kwa cumi na kabiri general Haftar wabaye muri leta zunze ubumwe za amerika igihe kinini nyuma akaza gusubira muri Libya kuyobora inyeshyamba zigaruriye igice kinini cy'igihugu ari mu bavugwa ko bashobora kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu bivugwa ko kandi ashyigikiwe na misiri edi rwema urakoze nari naciye ku masonga nkitangura ubufaransa bwiganvye intsinzi inyuma yo kwica umukuru w'abarwanyi biyitirira idini rya isilamu ibindi kuri ino nkuru na frederic nkundikije ubufaransa buvuga kwicwa ry'umukuru w'umurwi islamic state ari intsinzi ubufaransa bwatangaje ko bwishe uyu mugabo kuko umurwi wiwe wahora ukora ibitero ku bakozi b'abafaransa bajejwe ibikorwa byo gutabara imbabare ku basivile b'abanyafurika hamwe no ku basirikare ba leta zunze ubumwe za amerika nk'uko ibiro vyiwe bibivuga alasarawi niwe yatanze amategeko umwaka uheze yo kwica abafaransa batandatu bari bajejwe ibikorwa vyo gutabara imbabare hamwe n'abanyanigere bakorana vyongeye ngo umurwi wiwe niwo wakoze igitero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ku basirikare b'abanyamerika no ku basirikare b'abanyanigere umushikiranganji w'ubufaransa ajejwe kwibona bansi florence paris avuga ko al saharawi yishwe mu gitero c'indege cakozwe n'abasirikare b'ubufaransa mu ndwi ziheze igihugu c'ubufaransa cahoze gikolonije ibihugu bitari bike vyo muri iyo ntara iherutse gutangaza ko kigiye kugabanya itegeko c'abasirikare muri iyo ntara kivuga ko kizoba kimaze kuvanayo abasirikare bashika ibihumbi bibiri mu ntango z'umwaka uza
ijwi amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose agezeho hirya nino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza aya n'ayandi ndabibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu youtube na instagram ni voa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari umurwi wa onu ukora amatohoza ku burundi washize ahabona kuri uno wa kane raporo yawo ya gatanu y'ingenagateka kazina muntu kifashe mu burundi uwo mugwi werekanye ko hacibonekeza ihonyangwa rikabije y'agateka kazina muntu abantu banyuruzwa bakaburirwa irengero abicwa hamwe n'abahungutse baburabuzwa ibindi kuri no nkuru n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika i kigali mu rwanda pierre claver niyo nkuru umugwi wa oni ukora amatohoza ku burundi watangaje ko naho hari utwigoro tutari duke twakozwe na leta n'ubu hacibonekeza ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu kiganiro uwo mugwi uhaye abamenyeshamakuru uri geneve mu busuwise twakurikiye ku buhinga bw'ingurukanabumenyi dudu diane arongoye uwo mugwi wa oni yasiguye ko mu mwaka umwe perezida evariste ndayishimiye amaze ku butegetsi bamwe mu bagize inzego ziwe babangamiye abatavuga rumwe na leta n'abaharanira agateka kazina muntu naho biboneka ko ari agahengwe mu burundi ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ryoyo rirabandanya mu mpisho kuva mu kwezi kwa gatandatu guheze hariko harahigwa abantu bitwa ko bafitaniye isano n'imigwi igwana yateye mu bice bitandukanye by'igihugu aha twasanze inzego za leta zica zikika mu kiza mu guhotera abatavuga rumwe na leta cyane cyane abanywanyi b'umugambi senel abaharanira agateka ka zina muntu abahoze mu gisirikare ca kera n'abandi twarabonye kandi ko hari abanyurujwe bakagenda amazima yongo abishwe bagatorwa ibiziga abafungiwe ubusa abakubaguwe n'abakenyezi bafashwe ku nguvu uwo mugwi werekanye ko n'abahungutse batarabwa ryiza cyo kimwe n'abamenyeshamakuru canke abandi bagerageza kuvuga ibintu bitandukanye n'imvugo ya leta demokarasi ni ukwishyira no kwizana birabangamiwe abamenyeshamakuru bagerageza gukora inkuru ku kiza cy'umugera wa korona barabwa ribi n'umukuru w'igihugu abatari bake mu mpunzi nabo bahungutse baraturatuzwa bitwa abansi b'igihugu canke abakorana n'abagwanyi ibi bikorwa na bamwe mu bapolisi urwego rw'iperereza canke urwaruka rw'imbonerakure wegamiye umugambwe uri ku butegetsi uwo mugwi washizeho na woni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu gushika ubu nturemererwa guhonyuza ikirenge muri ico gihugu umushakashatsi francoise hamson umwe muri batatu bagize uwo mugwi yavuze ko ari intambamyi ikomeye kuri bo ntidushobora kwinjira mu gihugu bataduhaye uruhusha nico kibazo gikomeye twagize muri myaka itandatu iheze ariko twarakizungurutse tuja mu bihugu bibanyi by'uburundi tugahura n'abantu batandukanye impunzi abari muri leta n'abandi bafise amakuru baduha n'abari hanze ya afurika bafise ibyo babonye twaraganiriye umuvugizi wa leta prosper ntagwamiye yabwiye ijwi ry'amerika ko ataco ashobora kubivuga ko kuko kuri we leta ataco iramutuma kuyivugira kuri iyi raporo igira gatanu y'uwo mugwi wa oni twagerageje kurondera tabure nova aserukira uburundi mu ishami mpuzamakungu oni i geneve ariko twamukenye ico bikoze ambasaderi tabure nova yaheruka kubwira ijwi ry'amerika ko uwo mugwi uhengamye kandi ko ukorana n'abatavuga rumwe na leta ati uburundi burasubiye kwiyamiriza bwivuye inyuma izo mvugo z'ububeshi zifise imvo za politike no kutigenga nta kindi abo bagamije atari ugucafuza igihugu cacu kandi leta mvyeyi leta nkozi yo iri ku gikorwa co guteza imbere igihugu mu butunzi amagara y'abantu umutekano ubutungane kunywanisha abarundi kugwanya agashomeri n'ubukene no kunga imigenderanire n'amakungu harashizwe imbere ukwihanganiranira mu vya politike mu gateka kazina muntu naho turi ku kivi kandi abanyororo barenga ibihumbi bitanu barayibahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu amaradiyo amwamwe nayo yaruguruwe kandi n'impunzi ziriko zirataha ku bwinshi vyerekana icizere kihari atagihindutse mu mpera z'uku kwezi inama nkuru y'umutekano ya oni izokorana yongereza ikiringo c'uwo mugwi canke iwuhagarike aha bamwe mu bagize amashirahamwe arenga mirongo itanu yigenga mu burundi basaba ko bohagarikwa gerard hakizimana atwara ishirahamwe foricone f rimwe muri ayo niwe yaserukiye bagenzi we kuri mikoro y'ijwi ry'amerika nk'abari ku rubuga nk'abari mu gihugu turabona ko by'ukuri ibyo atabikihari none naho byaba bishika bikaba ni uko ababikoze bamenyekanye bahanwa bo barabivuga hari igihe usanga babifatanya n'abakoze ibyaha uwakoze ibyaha ko afatwa ko ahanwa neza ko nta shirahamwe ryoshyigikira ukudahana twasabye dushimitse ko ujya mugwi ukora tohoza utokongerwa ikiringo kuko ntacyo tuma by'ukuri ujya mu guhonga ikiringo aha rero twokwibutsa ko iyo mu gihugu hari abana na muntu aha twavuga nk'ikigo cndh cy'igihugu cyigenga murabona ko cyanaduze kuri stati a atawundi mu gushora gukora iby'amatohoza cyangwa iby'agatakaza muntu gusa ayandi nayo nka human rights watch n'ayandi abona ko uwo mugwi ugifise akazi kenshi ko gukora uko ni nako n'uwo mugwi wa oni ubibona Pierre Claver nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru urakenuye
ijwi ry'amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
mu gihugu cy'u rwanda naho sentare iraba ivy'urudandazwa yatesheje agaciro ikirego c'uruganda rw'umuhisi asina paul rwigara casaba gutambamira ca munara ya hoteli yegukira uwo muryango iri ahitwa mu kiyovu ni mu gisagara ca kigali umucamanza yavuze ko bagitanze binyuranije n'amategeko banke y'ubucuruzi koje banke niyo igiye guteza ca munara iyo hoteli muri sentare ahavugwa ibi vyose ijwi ry'amerika ryari ryaharungitse Eric Bagirubusa nyuma yo kwisegura ku baburanyi bombi ko yatinze gutangiza iburanisha umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yahise asaba metre ari pierre munyangabe wunganira koje banki gusobanura inzitizi ye n'inzitizi yatanze asaba kutakira ikirego cyihutirwa cy'uruganda rwa sinapolo rwigara premier tobacco company limited uruganda ptc rwaregaga koje banki rusaba guhagarikisha icyaha munara ya hoteli iri mu kiyovu nyarugenge mu mujyi wa kigali metre munyangabe avuga ko uruganda ptc rwatanze ikirego rwirengagije umuhango simusiga wo kubanza kwandikira umwanditsi mukuru agasaba ko ikirego kitakwakirwa Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda PTC avuga ko mu gutanga ikirego bashingiye ku rubanza rwahindutse itegeko rwaburanishijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yibutsa ko urukiko rwategetse ko imitungo ine n'uburanwa urimo itagomba gutezwa cyamunara agasaba urukiko rw'ubucuruzi gusuzuma niba hari urundi rubanza rwakwiyeho urwa mbere umunyamategeko wunganira umuryango wa Rwigara avuga ko hari ibaruwa yashyikirije urukiko yanditswe na koje banki igaragaza ko nta wundi mwenda uruganda PTC ruyibereyemo kandi ko nta yindi baruwa koje banki yanditse nyuma ivuguruzi ya mbere nyuma yo gusesengura ingingo z'amategeko arebana n'imiburanishirize y'imanza z'ubucuruzi yahuza na cyamunara umucamanza yanzuye ko uruganda rwa rwigara rwatanze ikirego mu buryo bunyuranyije n'amategeko yavuze ko rutubahirije imihango iteganywa n'amategeko ko rwagombaga kwandikira umwanditsi mukuru rugasobanura n'impamvu nyuma akazisuzuma yahise atesha agaciro ikirego cyo kwa rwigara atangaza ko ku kijyanye n'indishyi zasabwaga zizarebwa mu kirego cy'iremezo metere rwagatare yasabwira umucamanza ko bandikiye umwanditsi mukuru ku itariki eshatu z'uku kwezi kwa cyenda uyu mwaka atinze gusubiza bahitamo gutanga ikirego cyihuse umucamanza yavuze ko nta bigaragara muri dosiye ngo ahereho abishingiraho ko umwanditsi mukuru yatinze gusubiza umunyamategeko rwagatare yamwibukije ko biri muri dosiye yashyikirije urukiko ariko umucamanza akavuga ko ntabyo abona ku ruhande rwa rwicayemo abo kwa rwigara n'abavandimwe babo hahise humvikana uko imyorezi icyarimwe no kujujura mu majwi yo hasi nk'ikimenyetso cyo kutishimira icyemezo cy'urukiko hanze y'icyumba cy'urukiko abatanyuzwe n'icyemezo batangiye kuvuga ko ibyabaye biteye agahinda ukuri ko uyu mubyeyi yabwiye ijwi rya amerika ibi bibaye nka bya bindi byo muri demiri kenze twagiye gushyingura papa diane tugiye gushyingura rwigara sinaporo baratangaza rusororo uwayoboraga rwanda reveni avuga ko rwigara sinaporo apfuye ari umusoreshwa mwiza nta deni afite mu minsi mike batafite ideni rya miliyari esheshatu mbese turisite ibi bintu biteye agahinda nyamara madamu adeline rwigara umugore wa nyakwigendera sena paul rwigara akimara kumva icyemezo cy'urukiko yasaga n'uwahungabanye ku buryo abo mu muryango bageragezaga kumuturisha byari bigoye guhita agira icyo atangaza kuri telefone ijwi rya amerika yavuganye nawe avuga ko nta cyamutunguye mu cyemezo cy'urukiko nta deni dufitiye ubu butegetsi nta deni tugirira igihugu nta deni tugirira banki barabizi neza nabo ubwabo usibye ko jorogirete ntacyo bazi kuko ubu ibi birenze ubujiji birenze n'ubugome birenze n'ubuswa nta deni tugirira banki nta deni tugirira leta madamu adeline rwigara kandi ijwi rya amerika yanamubajije urundi rwego bagiye kwitabaza nyuma y'icyemezo cy'urukiko twiyambajije urudaboro ariko kugira ngo tugire ibihamya kuko nabo ntabyo bazahara ibyaha ntagahora gahanze ntagahora gahanze ntabwo bazi aho ngubu ibirenge byabo aho bihagaze reka mbatangarize ngo turajurira mu gihe gikwiriye tugiye kujurira kujurira ubutegetsi bwiza ariko daboro twajuririye ubw'ijuru inyubako igiye kugurishwa n'igorofa rigeretse kandi ritaruzura iteganye na hoteli yo kwa rwigara yasenywe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubutegetsi bwavugaga ko yubatswe nta byangombwa kandi ko itari ikomeye iyi igiye kugurishwa bivugwa ko yagombaga kunganira hoteli yasenywe kopi twabonye igaragaza ko yahawe agaciro gasaga miliyari y'amafaranga cyamunara iratangira gukorwa kuri uyu wa gatanu mu buryo bw'ikoranabuhanga ku itariki ya makumyabiri n'enye z'uku kwezi kwa cyenda niwo munsi inyubako izagurishwa mu cyamunara umwunganizi wo kwa rwigara yatubwiye ko agiye kwihutisha ubujurire mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
tugume mu rwanda aho leta isaba abayobozi b'amadini akorera muri ico gihugu kwigisha abayoboke babo kukiza ca virusi ya korona bananiranye bakabahana mugenzi wacu asumta kabuyi atubandanirize ino nkuru mu nama yahuje abayobozi b'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu rwanda n'inzego za leta kuri wa gatatu abayobozi b'amatorero bongeye gusabwa guhitura abayoboke babo kwirinda covid cumi n'icyenda ni nyuma y'aho hirya no hino mu gihugu hagiye humvikana abaturage bavuga ko bashingiye ku myemerere yabo batazambara agapfukamunwa ndetse no kwikingiza covid cumi n'icyenda ari ikizira ntabwo tugomba kuramya korona nta bubasha mfite ku mwuka wanjye kugira ngo mwiyumirize ngewe ni mpamvu nyine natakwambara agapfukamunwa ijambo ry'imana riri kuturarikira guterana tukegerana imana irabyemera muri iki gihe ahubwo twese tugomba kwegerana umva tukaziba ibyuho tugahereka satani yuko yatwicaramo hagati ubwo rero niba uwiteka avuga ngo nimuze ahiherereye tujye inama urumva ntabwo wajya gusigamo metero kandi yaravuze ngo mutahishe bene data guhoberana kwera umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere rgb madamu yusita kayitesi ashimangira ko abazananirana bakwiye gufatirwa ibihano hari abantu ubona mu buryo bashaka imana bayishakira kure cyane bigatuma bajya ahantu nk'uburyo bwo kwibabaza kurushaho hari abari mu buvumo icya kabiri ni abumva ko mu myemerere yabo cyane cyane bishingiye ku buhanuzi butari bwo ko kovide ari satani n'ibyo dukora byo kuyirwanya ari ari inzira za satani ugasanga batambara udupfukamunwa badakora andi mabwiriza nk'uko bisabwa biba bisa nk'ubuyobe akenshi ntabwo byemewe n'amategeko aba bafite mu nshingano zabo ku rwego rw'amadini n'amatorero bakwiriye kubahugura bakabafatira n'ibyemezo bijyanye n'imyemerere n'inzego zibishinzwe zindi zikabakurikirana abayobozi b'amadini n'amatorero akorera mu rwanda bagaragaje ko bagiye kwegera abayoboke babo badakozwa ibyo kwirinda kovide cumi n'icyenda basobanura ko iyi kovide idatoranya uyu ni shehi sari muhitimana mufuti w'u rwanda wari uhagarariye musenyeri rukamba filipo uyobora ihuriro ry'amadini n'amatorero mu rwanda turamadini ndetse n'amatorero na kiliziya gatolika tugerageza gukora ubuvugizi bwacu ahantu hose ku banyarwanda bose muri rusange n'abariya nabo turimo turakora gahunda y'uburyo twabonana nabo kugira ngo tubaganirize mu rwego rwo kugira ngo tubereke ko iki cyorezo mu by'ukuri ntabwo kizi idini ntikizi igihugu ntikizi ibara kizi igitsina ni icyorezo utaramutse akitwayeho uko bikwiye kimugeraho kandi kikamugirira nabi muri iyi minsi leta irimo kugenda ifungura ibikorwa bimwe na bimwe ariko minisiteri y'ubuzima igasobanura ko covid cumi n'icyenda ntaho yagiye umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuzima tarisisi mpunga asobanura ko bahisemo kuganira n'abanyamadini kuko aribo bagera ku baturage mu buryo buboroheye buriya mu madini n'amatorero abafitemo ibihuha bishingira ku buyobozi bwabo kuko nibo bibabigisha mu rusengero niba mujyamo nta mukirisitu ubaza ijambo ni ukuvuga ngo ibyo bamubwiye n'ibyo ajyana ntawe ntabwo afite umwanya wo gukora debeti biravuga ikintu uvuga ngo ibyo nibyo aba yabwiwe n'uwamwigishije uwamwigishije niwe turi kuganira ahangaha tumwereka ko uwo yakingiwe afite ubwo bwirinzi ntagire rero uruhare ateye intambwe yo kwigisha n'utarakingirwa ko agomba kwirinda akarinda n'abandi atabikoze gutyo n'ubundi bazarwara nibarwara bashobora no gutakaza ubuzima intego dufite nk'igihugu ni uko tutasubira muri guma mu rugo ni uko ubuzima bwakomeza kugenda neza tugakingira abantu benshi mu gihe gitoya ku nkingo zigenda ziboneka no kwirinda bikazamuka kuko abantu bamaze gusobanukirwa kovide n'uko ivwara n'uko umuntu yayirinda noneho n'amasengero yose agafunguka mu minsi mike ubuzima bwose bugakomeza minisiteri y'ubuzima isobanura ko iteganya kuzakingira abaturage bagera kuri miliyoni umunani kugeza umwaka utaha kugeza ubu mu rwanda bamaze guhabwa doze zombi z'urukingo barasaga gato miliyoni imwe mu gihe abahawe doze imwe bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane na makumyabiri na barindwi magana atatu mirongo irindwi n'umwe minisiteri y'ubuzima ivuga ko izaba yakingiye abagera kuri miliyoni enye mbere y'uko uyu mwaka urangira asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita turo
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu gihugu c'u burundi mu ntango zino ndwi haremejwe itegeko rishasha rigenga impunzi muri bishasha birigize harimo ko ata mpunzi izosubira kuba mu gisagara na kimwe mu burundi ibindi mu biri muri iryo tegeko tubibaze eloje wirika neza ari mu biro vy'ijwi rya amerika i nairobi muri kenya umushikiranganji rero intwaro yo hagati yasiguriye abashinga amateka ku itegeko rigenga uruja n'uruza rw'abarundi n'abanyamahanga impunzi n'abatagira kabiri begukira abisanze ku butaka bw'uburundi aho bita patride mu gifaransa rimaze imyaka irenga mirongo itatu kandi ko ari ngombwa ko rishasha abashinga amateka babwirizwa kubanza kuryemeza kugira ngo rije mu ngiro iryo tegeko ririmwo uburenganzira ibihano bishobora gufatirwa abanyamahanga n'impunzi zakirwa n'uburundi uhereye ku mwidegenzo wo gutembera mu gihugu ukwangirwa kuba mu bisagara ukubakana n'abavukagihugu gihugu kuronswa impapuro z'agateganyo zo kuba mu gihugu uguhabwa ubwenegihugu n'ibindi kuva mu kwa gatatu igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'icenda haba integuro ya mbere y'itegeko rigenga abinjira n'abasohoka igihugu jacques ko buca avuga ko ryategerezwa guhinduka kubera habaye impinduka nyinshi muri ico kiringo harimwo iyinjira ry'uburundi mu muryango wa afurika y'ubuseruko yase gukoresha ubuhinga bwa none mu gukora impapuro z'inzira ukwiyongera k'ubugizi bwa nabi indengambibe harimwo iterabwoba n'ibindi ubijanye na kino gisata vyose bizorangurirwa mu buyobozi bukuru bwasohoka n'abinjira pafi mu gihe vyahora bikorwa n'ubuyobozi butandukanye bumwe bwegukira intwaro yo hagati ubundi burabwa n'ubw'umutekano wo hagati mu gihugu mu gihe ubushikiranganji bwagiye burateranywa ahandi naho bukagirwa bubiri muri kino kiringo bukaba bwarateranijwe mu mwaka uheze umushikiranganji jacob buca yabwiye abashinga amateka kandi ko n'utunenge twose twaba twibonekeza kugeza aho uburundi bushirwa ku rutonde rw'ibihugu bikora urucuruzwa rw'abantu tuzokosorwa vyoroshe iri tegeko rimaze kuja mu ngiro icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka turuka mu ntara ya muyinga mu buraruko bushira ubuseruko imwe mu yimwe ikambi y'impunzi z'abakongomani asanga abahungiye mu burundi bakwiye gukurikiranirwa hagufi sabine ntakarutimana mubwira abajejwe ibi byo gukurikirana impunzi zahawe indaro ngaha mu gihugu cacu ko bobakurikirana cane ku bijanye n'uruja n'uruza kuko kugira ngo umutekano w'igihugu tugume tuzi ko ucunzwe neza nuko nabo bokurikiranwa ibi nkabivuga ko hari igihe abenegihugu duserukira uhora wumva bariko barabaza ati mbega impunzi ziri mu burundi kumengo zidegemvya cane kurusha abenegihugu daniel gerard ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka nawe yifuza ko ata mpunzi zosubira kuba mu bisagara ubaye impunzi nta gaciro ugifise uwo ari we wese arakuhonyanga niyo abandi batonze ku murongo we barakuvanamo uri umuntu udafise iyo uje n'iyo upfa uri impunzi n'uvuga ko nta duwa ntibaze baza bababesha ngo hariho ngo duwa y'impunzi nta duwa ibaho kemera bakagukwega mu byondo igihe bashakiye bakakureka hariho abantu benshi bari mu makambi y'impunzi hano ariko usanga bafise uburenganzira bwinshi bwo gutembera n'impunzi bava mu makambi baje kuraba inka zabo ahi bujumbura hariho n'abandi bakubwira yuko bafise uburenganzira bwo kuba mu muji nta mpunzi iba mu muji gervain dirakobuca umushikiranganji rero intwaro yo hagati yajanye integuro nshasha mu nama nshingamateka avuga ko imaze kwemezwa ibibazo vyose bizotorerwa umuti twaratanze amategeko akwiye yuko abajejwe intwaro bakorana cyane n'abarongoye amakambi barazi neza yuko ajya amakambi barongoye atari ikomine mu yindi turafise impunzi zitari nke ziba mu bisagara nibaza yuko ari ibintu byo kugaruka ko kugira umuntu azarabikosora buke buke usanga ari n'ikibazo mu gihe nk'umuntu yahuza avuye muri leta iharanira demokarasi ya kongo agashashika ngaho i bujumbura ari iminota mike akaba yashize kongo akongera akagaruka usanga bitoroshe umushingamateka polinaire sindayikengera warajwe ishinga n'ikibazo c'abarundi baba mu mahanga ariko bagasabwa kurinda kuja mu gihugu igihe bifuza guhinduza impapuro z'inzira abarundi bari muri diaspora iyo amapasiporo yabo yaheze igihe bagomba kuyarombera birabagora cyane bigasaba mbere ko babanza gushika ino zoba ari izihe zituma bitaborohera kandi tuzi yuko hamwe hamwe no muri bihugu twagikanije babikora aho umushikiranganji jacob ca yemeza ko kiretse abanyeshuri ata wundi muntu n'umwe yemerewe guhabwa urupapuro rw'inzira atari ku butaka bw'uburundi kurya umuntu mu kuronka akarangamuntu abanza gushika kuri komine nitwumva ukuntu umuntu yoba ari hanze agacandika ikiyeti ari hanze ngo ni muntu yikire pasiporo ko ari urupapuro rufise akamaro kandi akamaro kadasanzwe pasiporo yiwe yaheze naze ashika i burundi asaba iyindi ambone diforume binafasha no kwiyumvamo cya gihugu ciwe hariho abo duhereza l'exception n'abanyeshuri abafise buruse ya leta abadafise buruse ya leta iyi nteguro leta yatubunyikiye mwayemeje ijana ku ijana
iyo nteguro y'itegeko rigenga uruja n'uruza rw'abarundi n'abanyamahanga impunzi n'abatagira kabira begukira bisanze ku butaka bw'uburundi yemejwe ijana ku ijana n'abashingamateka eroje uri kaneza ijwi rya amerika iwanyu mu ntara
hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara akabino nga duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikoro ari kumwe na joe diane nininahazwe amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na etienne karekezi yashizwe hamwe na diodone cubahiro twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho utaha